Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. ijwi ry'Amerika ribandanya kwacikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo kimwe n'abandi bamenyesha amakuru bagenzi banje baya makuru twayabateguriye kandi tuyabagezaho turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara ca Washington DC mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona. No mu Rwanda abacuruzi n'abaguzi barishimira zimwe mu ngingo leta yafashe mu rwego rwo kwirinda ikwiragizwa ry'ikiza ca corona virus. Zimwe muri izo ngingo zijanye no gusuma hamwe no kwishurana amafaranga hakoreshejwe uburyo buhanitse aho kuyahanahana mu ntoke.
ni ukuvuga ngo uburyo turi gukoresha ni ubwa mobayiro mani cyangwa tigo kashi ku buryo umuntu akohereza amafaranga ukamuha igicuruzwa udakoze ku mafaranga Uyo ni umwe mu badandaza bo ku mugwa mukuru w'u Rwanda Kigali ashima imigambi leta yafashe yo kwirinda kwandura no gukwiragiza umugera wa corona. Muri Ethiopia naho virusi ya corona yinjiye mu gihugu abanyagihugu baraja gusenga barenze ku mabwirizwa aca ibiterane bihuza abantu benshi. muri kenya igipolisi kijejwe imyerekano caraye giteye imyuka ibibabaza mu maso abantu bari mu isoko mu gisagara ca kisumu igipolisi ca australia kiritegura guhangana n'abatubahiriza amabwiriza yo kwirinda umugera wa korona cane cane ababuza abantu kwegerana no gukoranako ido nido ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya muri Ethiopia naho virusi ya corona yinjiye mu gihugu abanyagihugu baraja gusenga barenze ku mabwirizwa aca ibiterane bihuza abantu benshi Eugenie Mukankusi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru impuguke mu by'ubuvuzi muri Ethiopia zirarushaho kugira impungenge mu gihe bamwe mu bayobozi b'amadini bakomeje kwakira ibiterane bihuza imbaga y'abantu kandi guverinoma yarabiciye mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona Ethiopia ibarirwamo abantu cumi na babiri gusa banduye virusi ya corona kandi abategetsi barifuza ko hatagira undi muntu wandura cyakora kubahiriza amategeko byaragoranye mu gihe amatsinda ashingiye ku madini akomeje guhuza abayoboke daniel fereke ushinzwe itangazamakuru muri kiliziya y'aba orthodoxe muri ethiopia yabwiye ijwi ry'amerika ko atari ukudashaka kubahiriza amategeko ahubwo ko ari ukudasobanukirwa asanga benshi muri ethiopia batabona amakuru nyayo kandi bahura n'ingaruka z'imyumvire n'imyemerere ndetse n'ibihuha bikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ariyo mpamvu harimo kwifashishwa itangazamakuru n'ubuyobozi kugira ngo ikibazo kibonerwe umuti urakoze jeni naho muri kenya igipolisi kijejwe imyiyerekano caraye giteye imyuka ibabaza mu maso abantu bari mu isoko mu gisagara ca kisumu Oriane itanga ishaka aratubwira ibindi igipolisi ca kenya cafashe iyo ngingo mu ntumbero yo komora abantu ngo bave muri ico kibanza ni ingingo yafashwe inyuma y'itegeko rya leta riherutse gusohoka rifise umugambi wo gukingira abantu kugira ngo ntibanduzanye ikiza cya korona imodoka z'igipolisi zinjiye muri iyo soko zivuza inkengeri nyinshi abapolisi baca bashwiragiza abo bantu babasukamwo ibyuka bibaba mu maso abanyagihugu baciye bashwiragira barahunga abadandaji hamwe n'abari bagiye gusuma barashavujwe n'icyo gikorwa babwiye abamenyeshamakuru ko bazi ko ikibazo cy'uwo mugera wa korona kitoroshe ariko ko benshi muri bo bakenye kandi ko badashobora kuronka ikibabeshaho badakoze bavuga ko niba leta ishaka ko baguma mu ngo zabo ikwiye guca ibaha uburyo bwo kubabeshaho mu mpera y'indwi iheze leta ya kenya yarasohoye itegeko ryo kugara amasoko yose hamwe n'ibirindiriro by'imiduga yunguruza abantu aho usanga abantu benshi baba bakoraniye kugeza ejo ku munsi wa gatatu igitigiri cy'abantu bari bamaze kwandura umugera wa korona cyagera kuri cumi n'icyenda turagushimiye oriyana igipolisi cya australia kiritegura guhangana n'abatubahiriza amabwiriza yo kwirinda umugera wa korona cyane cyane ababuza abantu kwegerana no gukoranako nivyo Eugenie Mukankusi atubwira abapolisi abarirwa mu bihumbi mirongo irindwi bazahangana n'abashyira ubuzima bwabo n'ubw'abandi mu kaga barimo abo mu bihe by'umukwabu bari mu myambaro ibakingira kugeza mu maso boherejwe gufasha mu iyubahirizwa ry'ingamba zo kwirinda ikwirakwira rya virusi ya korona abantu barenga ibihumbi bibiri magana atandatu mirongo itandatu byaremejwe ko banduye kovide cumi n'icyenda muri australia abamaze gupfa ni cumi n'umwe abaturage ba australia bahanganye n'ingamba batigeze babona mbere harimo izirushaho kugabanya ubwisanzure bwabo mu gihe icyorezo cya covid-19 kigenda gifata intera abazafatwa begeranye nta metero imwe byibura iri hagati y'umuntu n'undi bazacibwa amande cyangwa bafungwe ibyo bihano bishya biranareba n'umuntu wese uzanga kwishyira mu kato abaturage barashishikarizwa gutanga amakuru mu ibanga ku barenga ku mategeko bifashishije umurongo wa telefone wagenewe ibyaha by'urugomo
turashimiye bagenzi bacu oriyani itanga ishaka na ejeni mukanguzi ku makuru bahejeje kudushikiriza mu rwanda abacuruzi n'abaguzi barishimira zimwe mu ngingo leta yabashyiriyeho mu ntumbero yo kwirinda ikwiragizwa ry'ikiza cy'umugera wa korona nko guhanahana no kwishyurana amafaranga hakoreshejwe uburyo bwa none akuyahanahana mu ntoki gusa haracyariho inzitizi ahanini zifatiye kudasobanukirwa n'ukugene ubwo buhinga bwa none bukora i kigali ni inkuru tubaza mugenzi wacu eric bagira ubusa
muri rimwe mu masoko y'umujyi wa kigali abantu ni urujya n'uruza ariko biragaragarira amaso ko bagabanutse ugereranyije n'uko byari bisanzwe mbere ahanini kubera iyubahirizwa ry'ingamba nshya za guverinoma y'u rwanda zitegeka kutagendagenda bya hato na hato nta mpamvu no kuguma mu ngo ni muri ibi bihe isi yose ihangayikishijwe n'icyorezo cya virusi ya korona zimwe mu ngamba leta y'u rwanda yashyizeho mu mugambi wo gukumira ikwirakwizwa rya covid cumi n'icyenda barimo gusaba abaturarwanda bose guhanahana no kwishyurana amafaranga bakoresheje ikoranabuhanga hari abatangiye kubyubahiriza nk'uko uyu mucuruzi abisobanura ni ukuvuga ngo uburyo turi gukoresha ni ubwa mobayiro mani cyangwa tigo kashi ku buryo umuntu akohereza amafaranga ukamuha igicuruzwa udakoze ku mafaranga mu itangazo banki nkuru y'igihugu yashyize ahabona ku itariki ya cumi n'umunani z'uku kwezi kwa gatatu itegeka ko biri kubiyemo byagombaga gutangira kubahirizwa ku itariki ya cumi n'icyenda z'ukwa gatatu yavugaga ko mu guhanahana no kwishyurana amafaranga ku bwumvikane n'izindi nzego za leta ndetse n'ibigo by'itumanaho nta kiguzi bisaba byose bigamije gukumira ikwirakwizwa rya covid cumi n'icyenda ariko hari abacuruzi batarabyumva uko bikwiye oya ariko ntabwo nari namenya neza kubikoza se ni ubuntu ntabwo nari nabimenya neza niba ari ubuntu niyo mpamvu ntari gupfa kubyemera ni ukuvuga ngo njyewe ntabwo nari nabikuza kuko ngenda kubabwira bakarenzaho yo kubikuza gusa kuko kohereza bwo ni ubuntu aramutse anyoreje aguze nk'ibihumbi ibintu by'ibihumbi bitanu kanyishyura bitanu wenda kohereza akangeraho bitanu njya kubikuza barakata abiri n'itanu niba atandengejeho kubikuza ubwo ndampombye abiri n'itanu kandi urabona muri iyi minsi biranakomeye n'abakiriya nabo ni bakeya ibintu byakomeye hanze aha ngaha urabona indwara ko irakomeye uretse na bamwe mu bacuruzi bavuga ko batangiye guhanahana no kwishyurana amafaranga bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga abaguzi bamwe uyu muco bumvikanisha ko batangiye kuwimakaza nk'uyu uvuga ko asigaye ahaha yifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga nturutse mu rugo nonaha urabona ko mvuye guhaha mvuye kureba umugati w'umwana yewe nari nayasevinze yarari kuri telefone yanjye mwishyuye nkoresheje telefone kereka muri simba niyo nkoresheje ikarita ya banki cagizi ntago zirimo ayo mwumvikanye yajyanywe n'ibyo uhashye niyo mwoherereza cagizi zitarimo ariko aho nyuze hose maze gucura nko mu iguriro nk'eshatu ndi kubona abantu bishyura bakoresheje ikoranabuhanga muri rusange uganiriye n'abagana amasoko n'amaduka ntibabura gusobanura nta shiti ko uburyo bw'ikoranabuhanga bubafitiye akamaro akamaro ko karimo gakomeye ko guhererekanya amafaranga dukoresheje ikoranabuhanga bituma hatabaho gukorakoranaho kw'amafaranga noneho bikaba byadufasha kugabanya koko ikwirakwira ry'icyorezo cya coronavirus twese turabibona ko harimo akamaro nk'ubu turi kujya kurangura tuzindutse ntabwo igisambo cyakwaka amafaranga ntayo ufite ariko uyafite kuri telefone bifite akamaro kubera ko natwe sekirite y'amafaranga yacu ibihari gusa nanone bitewe n'impamvu zitandukanye ngo imbogamizi ziracyari nyinshi imbogamizi dufite ni uko uri kujya kurangura n'umuturage wazanye imari ugasanga nta telefone afite yo kuba wamwishyuriraho amafaranga kandi wenda ngewe nyafite kuri telefone ugasanga rero ni ikibazo kubera ko ntiwamwishyura nta telefone telefone afite kandi imari uyishaka ni ukuvuga ngo ntabwo abantu bose bari kubyumva kimwe nyine n'utagira mobayiro mani burya nabyo bisaba no kuba ntajijutse igihe ugurira umukecuru baba batingiye ibyo ntabyo nzi ni ukuvuga ngo rero ugomba no gukoresha ubwo buryo rimwe na rimwe gusa nyine nk'abacuruzi turi kugerageza kubyubahiriza kugira ngo udasigarana iyo ndwara ya coronavirus ababibona kandi babisesengurira hafi bagasanga usibye no kuba ubu buryo bwo guhanahana no kwishyurana amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga bwarashyizwemo ingufu kuruta kubera icyorezo covid cumi n'icyenda bwagombye gukomeza gukangurirwa rubanda no mu buzima busanzwe bakabugira umuco iri koranabuhanga nk'ubu muri kino gihe riba rikorewe ikangurambaga bitewe n'ibibazo ubu izi mbaraga baba barashyize tugezemo zarakabaye na kera na kare hakabaho gukarira nk'uko ibi bintu byagize gute nk'ubu nagejeje kuri banki barangura ati "Uka- ubikuje ku mafaranga turagucaginga bahita bankonekita ku kanya ikindi nko gukonekita ubusanzwe ku mabanki byatindaga ukagenda ati uzajye kuri banki kwe ariko ubu urahegera ugahita bagukonekita direkiti urumva rero byakanguye inzego zose ku rundi ruhande bamwe mu bacuruzi ntibabura gukomeza baseta ibirenge muri iyi gahunda cyane ku bakiriya n'abacuruzi bato bato kuko ngo hari abari kuriganya abandi bakoresheje ikoranabuhanga umuntu anyoherereza amafaranga kuri eh, mobile mane ngiye kuyarutira ndayabura kandi mesaje iri kugaragara abajeti barambwira ngo icyo kintu cyaradutse cyo guteka imitwe kuri mobile mane Ibyo biri mu rwego byatuma twe- natwe tutabyemera kubera icyo kibazo ubu butubuzi nibwo bugiye kwera cyane none se ubu ngubu abantu benshi baricaye mu rugo ubu umuntu yaza akemera akaburana twebwe turi gukora mu itangazo ryayo ryo ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka mu rwego rwo gushishikariza abaturarwanda bose kwishyurana no kohererezanya amafaranga batayahererekanije mu ntoki bishobora kuba intandaro yo gukwirakwiza icyorezo cya virusi ya korona banki nkuru y'igihugu yavuze ko mu gihe cy'amezi atatu uhereye tariki ya cumi n'icyenda z'ukwezi kwa gatatu bibiri na makumyabiri nta kiguzi kizongera gucibwa umuntu ukura amafaranga kuri konti afite muri banki ayashyira kuri mobile money cyangwa se ayakura kuri mobile money ayohereza kuri banki banki nkuru y'igihugu ikavuga ko ibyo bizajyana n'uko nta kiguzi kizongera gucibwa abahererekanya amafaranga kuri mobile money itangazo ryayo rikavuga kandi ko nta kiguzi kizongera gucibwa umucuruzi mu gihe yishyuwe hakoreshejwe imiyoboro y'ibigo by'itumanaho ni nabyo biboneka mu ngamba nshya za guverinoma zashyizweho ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka aho itegeka kwishyurana hakoreshejwe ikoranabuhanga bikubahirizwa ahashoboka hose kurusha kujya muri banki no kuri za atm ufatiye ku mibare itangwa n'ubutegetsi ku banyarwanda batunze telefone ngendanwa babarirwa hejuru ya mirongo inani ku ijana byakumvikana ko igihe batsimbataza izi ngamba za guverinoma uko bikwiye yaba imwe mu nkingi za mwamba zo guhashya icyorezo cya virusi ya korona kugeza duteguriye inkuru mu rwanda hari hamaze kubarurwa abantu mirongo ine n'umwe banduye icyorezo cya virusi ya korona eha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho leta y'u burundi igabisha abantu n'amashyirahamwe ko ishobora kubafatira ingingo ruhasha baramutse bafashe ingingo zinyuranye n'ibyo yagenye muri kino gihe cy'indwara ya korona inyuma y'aho amashuri mpuzamakungu y'abafaransa n'ababirigi yugariye ku mugwa mukuru bujumbura eroje wirikaneza dufite ibindi kuri iyi nkuru mu itangazo yasomye kuri uyu wa gatatu mu ijoro kuri radiyo na televiziyo by'igihugu rtnb umuvugizi wa leta y'u burundi yagarutse ku ngingo zimaze gufatwa mu ntumbero yo kwirinda ikiza cya korona anashimira imana kubona kugeza aya magingo ikirinze uburundi butarabonekamwo umuntu n'umwe yanduye umugera w'iyo ndwara imaze iminsi isasika inganda mu isi iryo tangazo rigabisha uwo wese yifatira ingingo ziwe zitari mu ntumbero n'urutonde rw'ibyo leta yagenye ngo abantu bitondere mu bijanye n'urugamba rwo kurwanya no kwirinda korona prosper ntagwami atanga akarorero ku mashure yegukira ibihugu vy'ubufaransa n'ububirigi amaze igihe yugaye inyuma yaho ku wa cumi n'indwi uku kwezi hari umwigisha wo kw'ishure mpuzamakungu ry'abafaransa yikekeye ko yoba yaranduye inyuma yo kubonana n'umuntu yasanganye umugera wa korona i kigali mu ntango z'ukwezi leta y'u burundi iragabishije uwo wese yaba umurundi cyangwa umunyamahanga ku mvo zitandukanye kandi zipfukiranye ashaka gutera ubwoba cyangwa gucuza no kujuragiza abenegihugu mu gufata ingingo gihutihuti zikomeye zitandukanye n'izo leta ifata cyangwa leta itarashikako aha twavuga nk'iyugagwa ry'ishuri ry'ababirigi n'iry'abafaransa ahe bujumbura hamwe n'ibindi abantu nk'abo leta yemeje kuzobafatira ingingo zibereye kandi mu gihe kibereye leta y'u Burundi iriyamirije abo bose bakwiragiza ibihuha haba kuri za mbuga ngurukana bumenyi canke amaradiyo n'imboneshakure zikoresha bene ubwo buhinga bakwiragiza ibihuha ko leta y'u Burundi idafise ibikoresho vyo gupima iyo ngwara canke ko iriko irabihisha naho atawe ufise coronavirus aribonekeza mu Burundi sico gihe co guterera agati mu ryinyo canke kuryama umukondorazosi utambana na mukeba nakubita urugohe kandi ngo inkoni ikubise mukeba uyirenza urugo naho kugeza ubu ata muntu n'umwe arasanganwa umugera wa korona leta ihamagarira abarundi kudasamara si uko uburundi bwaba bufise ubuhinga budasanzwe bwo gukinga iyo ndwara canke bwo kuyivura ibindi bihugu vyoba bidafise ahubwo ni kubera ikigongwe n'impuhwe vy'uhoraho nyene ingabo leta y'uburundi isabye abenegihugu kutadebukirwa canke ngo bajyame umukondorazosi ngo nta coronavirus irashika mu gihugu kuko imana ikorana n'abahizi nicyo gituma leta y'u Burundi isabye abarundi iyo bava bakagera kubandanya bashyira mu ngiro ingingo zose leta imaze gufata hamwe n'izizoshobora gufata mu gihe cyose bizoba bikenewe mu gukinga no kurwanya ikiza korona virusi leta y'u Burundi irahumurije abarundi n'aba mu Burundi ko ibikoresho byo gupima iyo ndwara biriho bikwiye kandi bikora neza nk'uko byigaragaje igihe bapima wa mwigisha wo ku ishuri y'abafaransa reka mbere n'abandi bose bapimwe ibipimo byarerekanye neza ko imana yakinze ata korona virusi irashika mu Burundi turetse kubugara ikibuga cy'indege mpuzamahanga American Dadaye cy'Ibujumbura no gushira mu bibanza byo gusuzumirwamwo abantu binjira mu gihugu mu kiringo cy'iminsi cumi n'ine kuva mu mpera z'indwi iheze amabwirizwa y'isuku yarakomejwe mu bibanza bihuriramo abantu benshi abanyagihugu bakangurirwa kutijajara kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze abarundi bava mu bihugu bibanyi no mu karere ari byo repubulika ya demokarasi ya kongo u rwanda ubuganda kenya na tanzania begeranijwe mu mahoteli ku mashure n'ibigo by'ibitaro bagera ku majana indwi na mirongo ibiri na batandatu nk'uko ibiharuro bifatiye ku masoko y'ijwi rya amerika bivyerekana kugeza kuri uyu wa kane imbere y'umutaga intara za kirundo ngozi kayanza na muyinga mu buraruko bushira ubuseruko uko zikurikirana zirimo cumi na batanu mirongo itanu na batanu ine na babiri na mirongo icenda na batatu mu bumanuko bw'igihugu bushira ubuseruko n'uburengero mu ntara za rutana na rumonge uko zikurikirana hari amajana abiri na mirongo itatu n'ijana na mirongo ine na batandatu nayo mu burengero no mu buraruko bushira uburengero mu ntara za bujumbura na cibitoke uko zikurikirana nyene hari mirongo icenda na batatu hamwe na mirongo itanu na babiri naho leta igabisha abafata ingingo zitandukanye n'izayo canke itarashikako urunani rw'abarundi baba muri canada alliance de burunde du canada kuri uyu wa gatatu bandikiye musenyeri joachine haondereye umukuru w'inama y'abepiskopi katolika mu burundi isengero risanzwe rifise abantu benshi bariyoboka kurusha ayandi madini n'amashengero rumusaba ko yotanguza ihagarikwa ry'imisa rukibaza ko hamwe biramutse bikozwe woba umuco n'inkabuzo ku bandi barundi bose kugira ngo nabo bahagarike imanza n'ayandi makoraniro bikomeza gutunganywa ukuri kwamye eroje wurikaneza ijwi rya amerika mu rwanda urwaruka iyo rukuye amaboko mu mpuzu rurashobora gutera imbere E, bivugwa n'umusore w'impunzi yahereye kudandaza utuntu duto duto ariko akaba ageze ku ntambwe ishimishije yaba uwo musore eka n'abarongoye impunzi bose basaba urwaruka kutihebura ahubwo bagatinyuka mu gukora icyo cyose cobateza imbere inkuru y'ijwi rya amerika ryifashishije abanywanyi baryo mu burundi dushikirizwa na desire imana ari kigali mu rwanda uwo musore w'umudandaza akora muri karitsiye tumba mu gisagara ca huye yahunze ava i burundi aho yari umudandaza aba yabaye ariko akamenyesha ko ata kintu gifatika yahunganye agishika yahereye kudandaza mu kabari amaze kumenyera hihuye niho yabona ko kudandaza ibiribwa ari byo byamuteza imbere kuko yari yegeranye n'ikigo cya kaminuza muri ino minsi uwo musore aremanga adahigimanga ko urudandaza rwiwe rwateye imbere ubu kwitwa impunzi ngo bisigaye ku izina gusa iyo ugiye gukorera ahantu ujya uraraba ati aha hantu ngiye gukorera abantu baho bakeneye iki narabona ko hano hegereye ikigo cya kaminuza ntabwo ubu bakenera ibintu baza bagurira hamwe baterura umufuko w'umuceri cyangwa isukari gutyo abanyeshuri bakajya kugura amasitoke mu nzu cyangwa ikarito ya sarisa gutyo ntabwo atungiye nanjye kuzangura ndamera nk'uranguza nibyo cyo cyiyumviro nakoreyeho kandi ndahamaze umwaka kuva bibiri na cumi n'icyenda mu kwezi kwa kabiri nibwo nahatanguye ndabona ko biri kugenda kabisa bigenda biza nta kibazo ndabona ko nk'umundi mwaka nzangeze ku yindi ntambwe ishimishije iruta ahangeze kandi n'ubu ndabishimira imana bimeze neza nta kibazo umwe mu rwaruka rubahihuye amenyesha ko ibikorwa bya mugenzi wabo babishima cyane kandi bishobora kubabera n'akarorero aratubera akarorero cyane kuko ni umuntu atwereka ko naho twashyitse mu buhungiro tuje tumerewe nabi ariko wewe yaduhaye icyizere cy'uko ubuzima bushobora kuzuka aho bwari bwaratakariye bukaboneka twibaza ko muri kazoza nawe nyine hari ikintu afise cyo kuvuga avuga ati bajene bene wacu hari ahantu mushobora kugera niyo mpamvu gushika kuri ino saha uwo mujene ndamuzi neza aho ageze ni umuntu ubona afasha na bagenzi be cyane cyane yaba ku bashaka gukora iyo migambi nk'iyo akora nawe biratanga icyizere cyane ku rwaruka rw'uburundi rwahunze muri mu mahanga na Vincent Nzisabira arongoye impunzi zahungiye i Huye afata uwo musore nk'akarorero ku rundi rwaruka ugwaruka canke ziriya nguvu z'ugwaruka n'abantu bakibasha baba bafise iyo zidakoze kimwe ciza kwihebura birihuta hari benshi bihebura ukamunotera ari nuko bamwe bose bamenya ko mu buhungiro atari urupfu ntabwo twaje gupfa ahubwo imana yaduciriye icanzo kandi imana yadusimbukije biriya ikadusimbisha biriya byari gushobora kuduhitana ikatugeza hano ni nayo ikidukunda n'abakirisi baravuga ko imana ifasha ubifashije tugerageze dute intambwe ya mbere rero nk'abantu twizera kandi tubona bamwe babishoboye yaba inosa yaba n'ubundi urwaruka rukwiye guca akenge rukamenya yuko hakwiyica wokira wo kwiteza imbere afatiye ahageze uno munsi uwo musore akora urudandazwa asaba urunganwe gukura amaboko mu mpuzu bagatinyuka gukora ibikorwa bitandukanye by'iterambere jewe ubutumwa noha bagenzi banje ni ugutinyuka ubwa mbere bagatinyuka bagafata icyemezo bagakora ntatinye ngo kuko abantu benshi turigera hano babera ngo hano mu rwanda ngo imisoro ngo ibiki ngo bituma ngo udatera imbere uratera imbere ahubwo ikintu ni gute wovuga ngo utera imbere utagerageje gerageza ubahuka ukore utangure ugerageze icyo nicyo njyeno hanura ba jene bagenzi banje bakore ngo hari imizo z'imisoro ntibababeshe nta misoro iteye ubwoba ya hano turakora tukunguka ntiwubahuke nta mutahe munini ubaho kandi nta na mutoya ubaho na Vincent Nzisabira ahanura urwaruka rw'impunzi kutihebura kubera ubuzima barimwo ahubwo bagafatira akarorero ku bamaze kugira aho bigejeje ugwaruka canke ziriya nguvu z'ugwaruka n'abantu bakibasha baba bafise iyo zidakoze kimwe ciza kwihebura birihuta hari benshi bihebura ukamunotera ari nuko bamwe bose bamenya ko mu buhungiro atari urupfu ntabwo twaje gupfa ahubwo imana yaduciriye icanzo kandi imana yadusimbukije biriya ikadusimbisha biriya byari gushobora kuduhitana ikatugeza hano ni nayo ikidukunda n'abakirisi baravuga ko imana ifasha ubifashije tugerageze dute intambwe ya mbere rero nk'abantu twizera kandi tubona bamwe babishoboye yaba inosa yaba n'ubundi urwaruka rukwiye guca akenge rukamenya yuko hakwiyica wokira wo kwiteza imbere mwamenya ko ahihuye mu bumanuko bw'u rwanda haba impunzi z'abarundi bagera ku majana umunani nk'uko tubimenyeshwa na vincent zisabira asanzwe arongoye izo mpunzi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc uyu mwaka umunsi wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ntuzo kwibukwa nk'uko byari bitegekanijwe ambasaderi w'u rwanda mu buholandi jean pierre karabaranga yabwiye ijwi rya amerika ko imigambi yari itegekanijwe yo guhuza abantu benshi yahagaritswe kubera ikiza cy'umugera wa korona nyamara igikorwa nyenizina cyo kwibuka kikazokubahirizwa hakoreshejwe ubuhinga bwa none yavuganye na veniste shimimana hano mu muhorandi by'umwihariko amabwiriza ni uko kuva hashize icyumweru yuko abantu bakorera akazi mu rugo bakirinda gukora za gahunda zihuje abantu benshi mu buhorandi byatangiye batubwira ko tudashobora gukora gahunda zihuje abantu bagera ku ijana byaje gutuma dukuraho umunsi twari twateganyije umunsi wo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore ndetse na gahunda yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi twarimo dutegura byose byarasubitswe kubera yuko amabwiriza yo muri iki gihugu turimo avuga yuko nta hantu abantu bashobora guhurira icyo gihe bavugaga abantu ijana ariko uyu munsi amabwiriza nko mu buhorande nta bantu barenze babiri bashobora guhura so ingamba rero ziragenda zirushaho gukomera ku buryo natwe rero twabyubahirije dukurikije amabwiriza yo muri iki gihugu turimo mukomeje ku ngingo ikomeye muvuze yuko gahunda yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi yari iteganijwe ku itariki ya karindwi nayo yasubitswe none se muzayimurira hehe byari hasubitswe gahunda uko bigomba gukorwa uko twareka tubikora bisanzwe uko twareka tubikora abantu bahurira hamwe mugakora urugendo rwo kwibuka mugakora gahunda nyirizina abantu bari hamwe abantu bagakora ijoro ry'icyunamo abantu baba bari hamwe begeranye ari benshi ibyo ntabwo bizashoboka ubwo gahunda uko izakorwa izakorwa mu buryo butandukanye turimo tunoza ariko twikoresheje twifashishije ikoranabuhanga turacyabinononsora turacyabinononsora ariko kwibuka ntibizahagarara nk'igikorwa ikiza icyo tutazashobora gukora ni kubikora abantu bari hamwe ahantu hamwe begeranye kuko amabwiriza ntabwo eh, abyemera ariko nk'uko mubivuze ikoranabuhanga rishobora kuzifashishwa kugira ngo uwo munsi ntuzagende ntagikozwe oya umu- umunsi ntabwo ntabwo uzagenda nta gikozwe Eh, hazakoreshwa ikoranabuhanga tu- turakegeranya ubu- turakegeranya ubushobozi bushoboka tuganira n'abo n'abafatanyabikorwa ariko uwo munsi wo kwibuka wo tuza- tuzawukora ntabwo ntabwo wagendera aho ngaho udakozwe ntibi- ntibishoboka Eh, ikitazashoboka ni ukubikorera hamwe abantu begeranye Eh, nibyo bya- nibyo- nibyo byasubitswe ariko umunsi wo kwibuka abantu bazibuka tuzafatanya na- n'abanyarwanda ni- na- na- n'abahorande ni- n'isi yose kwibuka ariko mu buryo bw'ikoranabuhanga iyo gahunda ikaba izagezwa ku banyarwanda ngo hajyari Eh, turateganya yuko ku kwezi kuzarangira twebwe hano tumaze ku- kunonosora gahunda tumaze no kubona ibi- ibyo- ibikoresho bya ngombwa eh, bizakoreshwa eh, abatangabuhamya n'ibindi byose dusanzwe bikora kugira ngo tubashe kubikora so ku- ku kwezi kurarangira dufite gahunda y'uko tuzabikora ambasaderi jean pierre karabaranga ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya mwahaye ijwi ry'amerika murakoze namwe namwe mukomeze mwirinde iki cyorezo murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika i washington dc
ku bakunzi ku banywanyi b'ijwi ry'amerika ndabasuhuje hano i washington kubera ikiza cya virusi ya korona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi radiyo ijwi ry'amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru bari hirya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro murisanga ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana n'abo muturanye mukomere cyane
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fasirge beyehu yadufashije kwegeranya ibi biganiro twabateguriye uwabihagarariye ni frederic nkundikije uwabashikirije amakuru ni fide niyo ngabo tubashimiye mwese rero kuba mwaduteze amatwi tubifuriza ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana mu makuru yacu n'ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushyikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu abakozi b'akarorero batanga amakuru aho muri sa baratanga ijambo